They talk say wind go later blow and chicken yash go finally open oh yes so e don dey happen oh hmm yes e don dey happen oh the tiktok matter don dey spread dey go like this oh na now kabiyesi dey find out say things wey dey sup inside the palace sef e no even dey aware since say plenty plenty things dey sup inside palace wey him no dey aware and na him get palace e don dey be like say dey dey keep kabiyesi in the dark dey do some kind things for inside the palace of ife if you um follow up the story you go hear say um kabiyesi bin collect um, the twins from ole tiktok hand yes o so kabiyesi tok say she no dey responsible enough to take care of the children She's irresponsible she no sabi take care of the children and she no dey do like their mother like that like that. so kabiyesi say e better make e find nanny wey go take care of the children make fit protect the children. on top dis matter, na e the twins come dey sick o oh. and as dem dey sick kabiyesi no wan come dey stress matters They advise kabiyesi say make he give back the children to their mama make he take care of them maybe na because say nobody dey breastfeed them and all those kind things na dey cause the wahala o make he check They say kabiyesi don carry the children give back to ole tiktok come dey tell am say oya oh, breastfeed the children make dem dey alright di nanny sef come dey tell kabiyesi say their madam no dey breastfeed im children o hmm. They say kabiyesi dey in shock o e come dey ask ole tik say wetin happen oya breastfeed di children she say she no go fit to say e no wan make im tins drop hey. and the children eh dey come expect say as she dey don come to their mama say they go calm down They no go dey sick again but then they sleep wake up The children still dey burn up kabiyesi bin don already ask for ifa priest o oh, e don also ask for um, herbalist but dey tok say di herbalist na first reach the palace e reach the palace come dey check the children o oh. e don check check check nothing and no forget say they don already check dis children in the medical way o oh. yet they no find out anything sef They say nothing dey do the children just like that. The children still dey burn up and this thing don happen before that time They tell kbac say na because of say he never accept the children say make he do some kind ritual Then apologize, give the children wey find am come palace make he no for make they for no kpai say the children go come back and just like that, the children came back but this one na kbac don dey confused at this point what is going on in the palace welcome back to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright Oh, if not, the first time where they join us for this area would they say welcome welcome welcome Now here now, would they drop all the hot hot gist about things so they sup for inside the palace of ife mm-hmm. as e dey hot oh, so, now so would they carry and come straight make a come gist una say see as e dey happen o oh, see as e dey be no forget to subscribe to the channel because that one go help you when you subscribe you turn on the bell notification so that once i drop new update like this they go give you notification say things don't dey sup again o you go come rush come check wetin dey happen for the palace so you no go miss any update at all at all and to my old subscribers the odogus wey don day with us since so i dey appreciate now i no fit take the love wey they show this channel for granted lai to lai even if i dey craze i no go fit still try am i dey remember all the love wey they show us and i dey say god bless una well well my people no be smart enough. i say it is not a small something so Kabi, kabiyesi now don dey eh, call waiting? wetin dem dey call am kabiyesi don't call herbalist make you come help and check say waiting. They happen to the twins they say herbalist don check check check check check o oh. he don check everything wey dey he don give them some kind things too nothing no improvement some people say e fit be tooth but the tooth never dey show anything o oh. yes they never never dey get teeth so what is really the problem na be the koko they come dey wait make ifa priest come they say ifa priest don come o oh, he say he carry message from the gods come say you already know wetin make dey call am come palace o oh. say the gods don already review everything to am say dem send am say make e come tell kabiyesi say the problem wey e dey find so oh. say the solution dey im house yes say kabiyesi no need go outside no need dey suffocate himself no need dey bother about all these things say the solution to this problem na im house e dey say make oleru tiktok confess so dat di children go dey alright say na she gangan na im be di architect of di problem wey dey do di children say she know wetin she do wey make di children dey sick o oh. say she need to confess once she don confess now di children go dey alright hey dey say kabiyesi and everybody dey in shock again because what is it again wetin ole tiktok don do wetin ole tik don do again di ones wey she do before dey never still finish di matter o oh yes kabiyesi still dey on her matters matters now she don dey eh, they don dey talk say make she confess wetin she do plenty pipo don dey give say plenty suggestion o oh, because you know say her cup long well well o oh, her cup full die some pipo talk say e fit be say na wetin she do di acclaimed mother of di twins recently dat time wey e dey miss say e get say e fit be say na only tiktok na im e handle di mata e fit be say na she do di woman something o oh some pipo say maybe na becos of di last song wey she do aklemod of di twins becos we no still understand weda na eh, wetin make di woman come tok say no be she get di children o hmm den on top dis one too some pipo don tok say e fit be say di acclaimed mother of di twins eh, na im really get dis children and e don reach time wey eh, olori TikTok suppose confess all her sins make e explain wetin happen and how di children matter with akle mother of di twins take come about um i say plenty pipo dey suggest dia own suggestion oh, but we no go know which one be which o oh, until ole tiktok confess dey say kabiyesi don already dey tell ole tiktok say abeg na confess make we save di children o oh make we save the children know as e take be make we save the children abeg make she confess They don dey talk am tire They don dey ask am say make she confess her sins o oh. make she explain wetin dey happen how e take dey be wetin make the children dey sick say na her hand e dey abi she wan make the children kpai say make she explain wetin happen wey ifa priest talk say make she explain because they don talk, say na she be the person wey make the children dey sick o oh. say na wetin she commit na be the reason why the children dey sick say make she confess anything wey e be before the children go kpai make she save the innocent children They say only tiktok don talk. say she no sabi wetin if her priest dey talk. o oh. say if her priest dey don send am against her yes say if her priest no like am o oh say they don't send am make he come spoil her name for inside the palace So oh. say if a priest they try destroy her marriage with kabiyesi na be dis one if a priest they do now but e no go work say she no know anything about anytin wey she suppose confess say make if a priest using her hand tell him wetin he want make he confess say she no dey aware of anytin wey suppose make her children sick and moreover if she know she and she be the first person wey go confess because she wants make her children do all right her children health and safety na dey important to her so make if ifa priest talk, make she for understand omo they say confusion don kuku full palace because at this point kabiyesi no know wetin to do He no even know who to ask and everything like he don tire kabiyesi e just be like say make he just carry himself go one place go lock up himself make he rest because this one big pass am o. Hmm no forget say all the story wey we dey carry come this area They all alleged information as gathered from the internet space i know they stay the palace of ife i know even they stay ile ife na here i hear the story and based on sir they do a aproko i say make i come gist una say see wetin happen o oh. see as it take be see what thing they talk no forget to oh, make you no forget to drop a comment to oh. make us see as you take see the matter wetin you think say only tiktok suppose confess and also please like our video thank you